I'm ready to. Yeah,
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya akkam oltan. Guyyaan har'aa kibxata guraandhala lama bara kuma lamaaf digdamii tokko keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Oromiyaa keessatti hiriira deggersaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaa ba'amee jira. Akkasumas hoogganoonni abaa'oon lama har'a mana murtii duratti dhiyaachuu kan ilaaleen gabaasaalee qabna. Gaazexaa afaan Oromoo ka jalqabaa Bariisaa jedhamu gaazexeessaa akka turan hayyuu barnootaa fi barreessaa kitaabotaa Piroofeesar Mahadii Haamiid Muddee du'aan boqochuun ni yaadatama. Waa'ee hojii isaanii kan ilaaleen qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Kanneeniif ka biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodiwusariin Tamsaasa Har'aa Faasiil Gabayyaa'u. akkasumas tamsaasa intarneetii miidiyaalee hawaasummaa ka qindeessitu tigisti gammeeti oduudhaaf gara namootti deebina.
Akkam oltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo liigii biyyaalessaa dimokiraasiif paartiin jedhu ka biyya mana mar kan akka hooggantuu paartichaatti ilaalaban aansaan suushii. Pireezidaantiin biyyattii wiin maayintiif hoogganoonni paartichaa kanneen biroon akka hidhaadhaa gallakkifaman gaafatee jira. Waraanni Maayinamaar hoogganoota siyaasaa biyyattii qabee hidhuudhaan eega taayitaa mootummaa dhuunfate guyyaa tokko booda paarticharra ibsa waamichaa kana feesbuuk irratti kan maxxanse. Biyyattii keessatti har'a tajaajilli intarneetii deebi'ee jalqabee jira. Baankiileenis banamanii jiru. Daandiileen magaalaalee garuu duwwaadha. mootummaan biyyattii waliin dhaama sagalee filannoo biyyattii keessatti geggeessameef deebiin kennine jechuudhaan waggaa tokkoof taayitaa mootummaa harkaa fuudhee qabachuusaa beeksise humni waraanaa biyyattii. Manni murtii seeraa Yuunaayitid Isteets kan seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti isa jalqabaa ta'e yakkalaalcha si'a lammataa taayitaarraa buqqisa pireezidaantiif geggeeffamu baatii kana keessa Doonaald Tiraamp irratti geggeessuuf jira. Yakkalaalcha kana irratti manni maree kun. Ookkara gaafa majjii ja'a bara 2021 deeggartoota Tiraampiin waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets irratti geggeessame kakaasuutti pireezidaantichi duraanii kun balleessaa qabumoo hin qaban kan jedhu sagaleen murteessuuf jira. Akka pireezidaanti Tiraamp buqqisaman kanneen himannaa dhiyeessan miseensota mana maree Yuunaayitid Isteets kan paartii Dimookiraatotaati. Tigraay keessa gargaarsi namoomaa guutummaatti akka seenuuf akka karaan banamu gareen mirga dhala namaaf falmu amnistii intarnaashinaal ibsa baaseen gaafatee jira. Akka tokkummaan mootummootaa gabaasetti Tigraay keessatti uummanni miliyoona sadiif kuma dhibba sadii ta'u gargaarsa tattamaa kan lubbuu baraarsaa barbaada ka jedhu gabaasaan amnistii intarnaashinaal kun garuu sababaa dhorkaalee fi sirna ittiin seeniinsaa dhibaa ta'e. Kan aangoota Itiyoophiyaatiin geggeessamuun gargaarsa namoomaa achiin gahu rakkisaa akka ta'etti ka jiru ta'uu dubbata. Sababaan rakkoo namoomaa kanaa walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa fi kan mootummaa naannoo Tigraay bulchaa ture paartii adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti baatii sadaasaa kuma lamaaf digdamarraa ka'ee geggeessame ta'uu ibsee waraansichi naannoo Tigraay keessatti bakkawwan hedduutti akka itti fufee jirullee dubbata gabaasaan Amnistii Intarnaashinaal. Namoonni siiviliin yookaan fayyaaleeyyiin jumlaan ajjeesamu utuu gargar hin baasamiin boombiin alelamuun ajjechaan murtii seeraatii ala geggeessamuu fi saamichi jiraachuusaaf ragaa cimaan akka jiru dubbatee ijoolleen durbaaf dubartoonni sookkara humnaan gudeeddiin daafamanii jiru jedha. Uummanni sababaa waraansichaaf qe'oo ofirraa buqqa'ellee kuma dhibba afuriif kuma shantama akka ta'e dubbata jaarmayichi mirga namoomaa amnistii intarnaashinaal. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaan garee mormitootaa Yuugaandaa Boobii Waayin jedhamuun caalaatti beekamu Roobert Kiyaagulaanyi filannoo gaafa majjii kudha afurii biyyattii keessatti geggeessame mormuudhaan kaleessa mannaa seeraa mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Abukaatooleen isaanii akka jedhanitti manni murtii biyyattii filannoo sana akka haquu fi kamarsaa ja'affaaf taayitaarra turuudhaaf filannichi akka injifatanitti labsame akka lammata dorgombiitti hin seenne taasisu gaafatan gabaasaa limaatumaanii jaalaletu dhiyeessa.
Wixata kaleessaa waaree booda abukaattonni hoogganaa mormituu karmbaabii waayin mana murtii mummichaa dhaquudhaan galmeelee filannoo amajjii kudha afur gaggeeffame gatii dhabsiisuu jedhan galchataniiru. Hoogganaan abukaatotaa akka jedhanitti loltoonni buufata filmaataa weeraraniiru. Akkasumas waraqaa duraan sagaleen irratti kenname saanduqa sagalee keessa buusan sanatti uduman yookaan guutan. kunis museveniin sagalee guddaa akka argatan godheera jedhu.
You saw how the entire electoral process turned into a situation of terror.
Deemsi filannoo waliigalaa akka inni itti gara shororkaatti jijjiirame argitanii jirtu seenaa filannoo biyyattii keessatti hookkara uumamu kan kakaasu isa jechuun xumurtanii ta'a. Filannoo Museveniin itti hirmaate nagaan hin xumuramu. akka heerri biyyattii gaafatutti walabaa fi madaalawaas hin ta'u jedhaniiru. Ba'iin sagalee akka agarsiisutti Museveniin sagalee harka 58 argachuun pireezidaantummaa marsaa ja'affaaf filataman baabii waayin immoo harka 35 argatanii jiru. Paartiin baabii waayin deemsa filannoo ture irratti gaaffii kaasaa jira. Qindeessitoota paartii keenyaa hidhan tuman dararaa turan jedhee namoota paartiifis maxxansaalee qopheessaa turan hidhaniiru jedhu paartii biyyattii bulchaa jiru garuu abukaatonni waraqaa yookaan foormii wiirtulee filannoo keessaa argaman keessa deebi'anii ilaalaa jiru jedhan kunis wiirtulee hundatti sagalee hangamii argatan sa jedhu ilaaluuf jedhan filatamuun museebenee mana murtiitti gaaffiin hinnaatti dhiyaatu kun yeroo arfaffaa ta'uu isaati. garuu filannoo kana seeraan ala ta'uu kan Musevenitti raggaasise hin jiru.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalaa hedduu keessatti har'a deeggarsi muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiif paartii badhaadhinaaf waamame gaggeeffamee jira. Hiriira magaalaa Adaamaa irratti qaamoleen diinota Itoophiyaa ittiin jedhan Abaa'oo Shanee, Aabinii fi Baaldaraas jechuun balaaleffatanii jiru. Kanneen waltajjii kanarratti maqaan isaanii dha'ames dubbisnee jirra. Kanarratti Muktaar Jamaal Adaamaarraa gabaasaa nu erge qaba.
Hiriirri har'a magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiyyi Ahmadii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baalee, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti heddumminaanis mul'ateetiin jira hiriirri kun. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa Abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenna Dooktar Abiy Ahmed deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaatti akka godhuuniyyuu dalagaa irra caalaa guddaan sani.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juntaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiyyi dhimma kana karaa tasgabbiitii fi karaa bilchinna qabuun injifannoon itti fufsisuun biyyattiin balaa irratti dhufuun akka darbitu godheera. Kana malees kallattii adda addaatiin biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achii isa qunnamanii fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira. Jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuufi.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiyyi Ahmadiif jedhameetiin hin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a afur hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabatee qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiniin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaati jedhamaniitiin jiru sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina shawaa bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaawo Shanee, Abiin, Vaaldaraska kana fakkaatan biyyattii tana caafii lamatti harkisanii fiixalee caasii ramataniin. Humni lachuuyyuu uummatoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamneef humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi guufuu jedhee waan amanuuf kana balaaleffataa jira. Ejjennoo mootummaan qabus ejjennoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsoo akka goonu ta'uu isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen walqabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaawo Shanee jedheetiniin waamu. Isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
shanee miti waraana bilisummaa oromooti waraana bilisummaa oromoo balaaleffanna kan jedhu yoo jiraatee deebii kennuufii dandeenyaa jechuudha gabaabumatti nuti shanee miti waraana bilisummaa oromooti jechuudha.
Dubbi himaan abin obbo Xaahir Mahammad ammoo kuni maqaballeessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatiilee kanaan dura baratameetiniin jedhe ammallee irra deebi'ee hojiitti hiikaatiniin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyineetiniin hojii filannootiif qophii taasisaatiniin jirra. Maqaballeessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhoorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii uummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenna hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Xaahir gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba baaldaraas jedhamuun walqabateetiniin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
መንግስት ስፖንሰር ያደረገው መንግስትን የሚያመሰግኑ ሰዎች mootummaan mallaqaan deeggareetiniin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna kaayyoon isaa baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamuudha nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaana. mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti ammoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhooggaa akkamiin ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessinee jirra.
Mootummaan hiriira ofii isaatii baafate hin qabu. Humni ofii isaatii murteessee hiriira ofii barbaadee qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofii isaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajeessee kanaan dura yeroo adda addaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf mooris iftaanis uummanni biyya kana keessa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessani.
Mootummaan waa'ee nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana guutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa
Hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad gama fuula qunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onneerraa kan madde jechuudhaanis ibsan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Hoogganaan olaanaan adda bilisummaa Oromoo koloneel gammachuu ayyaanaa mana murtii olaanaa lidataatti dhiyaatanii dararaa mana hidhaa keessatti narra ga'a jedhan mana murtiitti iyyachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbatanii jiru. Dhaddachi ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuu beellama kaleessatti qabee ka ture ta'us abbaan alangaa ragoota isaa hin dhiyeessin hafuun ibsameera. Beellamni biraa hanga guyyootii shanii walitti aananii jiran jechuun hanga jimaata dhufuutti akka dhiyeessuu danda'aniif manni murtii yeroo dabalataa kennee jira. Gama biraatiin miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'an obbo Abdii Raggaasaa mana murtii waliigala Oromiyaa sabbataa jirutti dhiyaatanii amajjii 28 bara 2013 beellamamuu isaanii abukaatoon isaanii ibsaniiru kana laalchisee tsahaay daamxoo gabaasa qabdi.
Hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amajjii 24 fi amajjii 25 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa yakka shororkeessummaan shakkamanii hidhaa waggaa tokkoon booda gadi lakkifamanii ji'oota ja'aaf mana hidhaatiin ala kan turan ta'us ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa Booromtii hokora naannoo Oromiyaa keessatti mudateen Koloneel Gammachuun mana hidhaa seenaniiru. Erga mana hidhaa seenaniis himanni gara waggaa tokkootiif ittiin himatamanii mana murtiitti osoo deddeebi'anii himanni isaanii addaan citee ture yakka shororkeessummaa jedhuun abbaan alangaa deebisee isaan himachuu abukaatoo isaanii keessaa tokko kan ta'an obbo Miilkiyaas Bulchaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti guyyaa kaleessaa amajjii 24 bara 2013 dhaddacha mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuudhaan ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellamamee ture jiran.
Yakka shororkeessummaatiin kan jedhu kan himatamee ture. Sanarratti ragaan abbaa alangaa yeroo adda addaatti dhaga'amaa ture. Kaleessas ragaa abbaa alangaa hafe. dhaggeeffachuuf ture manni murtii beellama kan kenne haa ta'u malee abbaan alangaa xalayaa koomishinii poolisii irraa qabatee dhiyaateen ragoota barbaadamuu yeroo waan nutti dhiphatee fi argachuu hin dandeenye sana waan ta'eef beellamni biraa jijjiirraa nuuf kennamu kan jedhu iyyannaa dhiyeeffate abbaan alangaa gama keenyaan himatamtoonni kun waggaa lama kan dhiyaatuuf mana hidhaa keessa turanii otuu itti murtaa'iin jiru hagammaatti nama shakkame malee nama balleessummaan itti murtaa'e miti yooduma kana booddee bilisa kan ba'an ta'ellee waggaa lamaaf otuu itti murtaa'iin adabamuuf deemu kana waan ta'eef abbaan alangaa dhimmicha lafarraa harkifachiisuuf jecha ifaajii barbaachisaa osoo hin godhin mirga saffisaan haqa argachuuf himatamtootaa haala faallesseen itti gaafatamummaa otoo ofii otoo hin baatin ragaa irra deddeebiin dhaga'amaa ture haala kanaan qabatee dhiyaachuu dhiisuun isaa dogoggora waan ta'eefi ragaan abbaa alangaa akka bira darbamudha falmii nu dhiyeessine haa ta'u malee manni murtii ragaan kan dhaga'amu guyyaa shaniif walitti aansee waan ta'eef guyyaa dhumaa waan hin ta'inii fi yoo dhiyeeffachuu danda'an boris guyyaa hojii taanutti hamma jimaataatti kan dhiyaatu ni dhageenya isa booda ajaja barbaachisu laannu kan jedhuun dhimma isa kana akkasumatti bira darbe.
Dhaddacha amajjii digdamii afur bara kuma lamaaf kudha sadii ooleen koloneel gammachuu ayyaanaa darrama mana hidhaa keessatti isaan mudachaatee jiru iyyata afaaniin dhiyeeffachuu isaanii kan ibsan abukaatoon isaanii qabxiilee isaan kaasanii fi ajaja mana murtiitti kenname akkasiin ibsaniiru.
Mana hidhaa adda addaatti gara mana hidhaa saddeetinatti jijjiiranii jiranii poolisiin oromiyaa. takka sulultaatti takka xaafootti takka finfinnee keessatti mana hidhaan beekamnetti na dararsaa ture eega manni murtii oromiyaa yeroo afuriif akka bilisaan gadhiifamu akka qaamni koo bilisa ba'u ajaja kennus humna seeraan alaatiin mana hidhaa na tursanii dhumarrattis maayikalaawwitti na deebisanii achii simannaa koo duraa deebi'ee akkan falmii shororkeessummaa sana keessatti deebi'u na taasisanii mana hidhaa qilinxootti turee akkan dhimma koo hordofadhu ajajamee utuu jiru utuu sababii isaanitti himin bu'uura seeraa tokko malee poolisiin humnaan na fuudhee gara qaallitti na fidee jira kun ajaja mana murtii kana faallessuudha achi eega na geessanis immoo kophaatti na hidhaa turanii takka jedhanii immoo namoota warreebanii mana hidhaa keessatti wal miidhaa walirraan ga'anii qaamni isaanii mammadaa'e dhiigirra dhangala'u gidduu na kaa'anii haala dararaa hamaa sana keessatti na hidhanii maatiin firoon abukaatonni koo dafanii akka nan argineef kophaatti iddoo dhoksaatti akka nama adabbii cimaan irratti darbeetti na hidhanii kun qabiinsa mirga namoomaa koo haala faallesseen yeroo adda addaatti dhiibbaa narraan ga'uudhaaf yaalii godhamedha malee kana waan ta'eef manni murtii kun balleessaa akkan hin qabne beekee bilisaa akkana baasa.
Beellamni ragaa abbaa alangee kanneen hafan dhaga'amuu har'a jechuun amajjii 25 bara 2013 kan qabame turedha. Oolmaa dhaddacha har'aa immoo abukaatota koloneel gammachuu ayyaanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Amsaaluu Moosisaa dhaddacha har'aa hordofaniiru. Oolmaa mana murtiitti tures akkasiin ibsaniiru.
Mana hidhaa keessatti akka uumee tokkootti nama hin beekamne tokko wajjin hidhamanii turaniiru waan ta'eef kuni nageenya koofis miidhaa guddaa qabaachuu mala waan ta'eef falli tokko naafaa kennamu jedhanii iyyatanii turan. Iyyata isaanii bu'uureffachuudhaan manni murtii ajaja laatee ture itti gaafatamaan dhimmi kan ilaalu qaamaan dhiyaatee mana murtiitti haala qabiinsa. koroneel gammachuu laashisee ibsa akka itti kennu ajaji kennameera. Haa ta'utii garuu warri manedhaa karaa dhimmaa raawwachiisaa isaaniitiin deebii isaan kennan kan agarsiisu qaalli kallattii maarramiyaa beetiitti naannessinee hidhuun keenyi mirga isaa kan hin sarbine ta'u isin beeksifna kan jedhu waan gabaabaa tokko barreessanii mana murtiidhaaf erganiiru. Nu gama keenyaatiin yaad isin qabdan maal kan jedhu nuu kaasaniitu kononeel gammachuudhaan hiriyoota isaa waliin himatamanii amma mana murtiitti dhiyaatan keessaa adda baasanii iddoo biraatti sababa geessuu danda'aniif wanti ifa ta'ee isaan kaasanii jiru. eenyummaan isaa hin beekamne koroneel gammachuudhaan hin dubbisne oodee taa'u jin nama lama godhaniitiin hidhanii jiru jechuudha. Manni murtii dhimma kana laashisee qoranneeti wayi tokko jechuudhaaf jedhanii boritti bulchaniiru.
Miseensa shanii gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas mana murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha sabbataatti dhiyaataniiru. Obbo Abdiin erga to'annoo seeraa jala oolanii bubbulaniiru kan jiran abukaatoon isaanii har'a ragaan abbaa alangee akka dhaga'amuuf mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha sabbataatti beellamni qabame ture. Haa ta'u malee abbaan alangee ragoota dhiyeessuuf yeroo naaf kennamee gabaabaadha jechuudhaan hin milkaa'in hafeera. Kanaafis amajjii 28 bara 2013tti beellamni biraa qabamuutu ibsame. Obbo Abdii Raggaasaa mana murtii aanaa sulultaa dabalatee dhaddacha adda addaa irratti dhiyaachaa kan turan yoo ta'u mirgi wabiis eegamee fi koomishiniin poolisii oromiyaa gadi lakkisuu diduu kan yaadachiisan abukaatoon isaanii himata obbo abdiitti dhiyaatan keessaa tokko waggoota shaniin dura garee adda bilisa baasaa uummata tigraay waliin hidhata qabdaa kan jiru akka ta'es abukaatoon isaanii ibsaniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaay daamxoo finfinneerra.
waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata. gaazexeessaa gaazexaa bariisaa duraanii hayyuu barnootaaf barreessaa kitaabotaa akka turan piroofeesar mahadii hamiid mudde amajjii 22 bara 2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotan piroofeesar mahadiin umrii isaanii irra jireessa afaaniif aadaa oromoo dagaagsuuf dhama'aa turan. namoonni isaan waliin jiraataniif akkasumas guddatan ciminaa fi murannoo akkasumas jaalala isaan uummata isaaniif qaban dhugaa ba'u hiriyoottan isaanii keessaa waa'ee hojii isaanii kanneen beekan tuujubeen dubbistee jirti.
afaan oromoo akka ammaa teeknooloojiinis babal'atee miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutu hin jalqabin dura afaan oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa piroofeesar mahadii hamiid muddee isaan tokko. bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har'a reediyoo televezyiyoona barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. addunyaa kanarraa godaanuu piroofeesar mahadiitti aansee sabaa himaalee hedduun waa'ee seenaa isaanii gabaasaniiru haa ta'u malee namni kun afaan oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa. tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minisootaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Piroofeesar Mahadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Piroofeesar Mahadii duratti bara dhibba kudha sagal torbaatamii sadii irraa jalqabee beekaa gaafas gaafaan yuunivarsiitii Finfinnee turerra. Nutiin beekaa inni anaaf waahilaa obboleessaa jaalaa irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef piroofeesar Mahaadii karaa hedduudhaan hin beeku.
Piroofeesar Maadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyyaa ba'an waanuma gaazexaa bariisaati jabduun siidaa. Gaazexaa bariisaatti waan barreeffamaa ture waan zamana sanii yoo ilaalte waan akka buliqeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture fa'aa. afaan oromoodhaatiif saabbiyan fidanni saabaa kuniin toluu kajoofaa laatiniin barreeffamuu qabaa kajoofaa uummanni oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa turan dhumee dhiiraa turan akki soomaalee firaa dhoorkinaati qawwee nuukannaa kajoofaa mirgi uummata oromoodhaa guutuudhaa miti fakkeenyaaf warra harreeyyuu kan naannoo mataa haaraatitti Faabrikaa sababa faabrikaa sukkaraatii fi akkasumattis sababa akkasumatti paarkii paarkiidha jira naashinaal paarkii sababa saniin uummata karrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqiftee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviyuu godhee akka mootummaan Hayile Sillaaseetiin mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffamee gaazexaa bariisaa kan zamana sanii ilaaluu danda'u. Probaabilii koongirees laayibraarii keessaa argachuun ni mala. sababa saniin wanni mootummaa sanitti hin tolle mootummaan san booda irratti naashinalaayiz goote. Isaa naashinalaayiz goote achiin booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariititti kweeshinaraan intirogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde zamana san natsaa hirmichaa jechuudhaan namuma fedhan kaadireen fedha nama ajjeese gaafasitti haalli san hin tolu haala sana irraa yoon kan du'u taate qabxoorratti du'u irra naa wayya jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaliin afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessumaa dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenye illee Bariisaan hangafa barruulee Oromoo ta'uusaa quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahadii Negaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti ba'u miti dubbatamuufillee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa bariisaa barreessuufillee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Profeesar Mahadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamellee afaan kana akka baratamu kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan oromoo irratti barreessaa ture osoo bariisaa hin jalqabiniin dura kitaabota namni ittiin litirasii ittiin baratu yookiinis sababa zamachaadhaatiin bakka oromoon jiru hundatti ergaman toora kan miliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa san afaan oromootiin barreessee Egaa barreesseen booda namicha Kiroos Alamaayyoo jedhaniin kan zamicha hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessiteen kanaan hin ta'uuti jijjiirii afaan saabaadhaatiin qodduu kan jedhu. Achi booda egaa qopheessee dhiyeesseen booda ani daayireektilii siif hayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaceelchee tooftaa sanii zamichaa keessatti afaan Oromoodhaatiin akka. masarata timirtiin baramu san goosichi. Achiin booda waa'een bariisaa achiin booda dhuftee gaazexaa barreessuudhaan barbaade jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawoqiyaadhaatti appilaay godhee ture. Appilaay godhaan jalaa didanii na didan jee yeroo dubbatu danii beekaa. Zamana san Tasfaayee Gabrazii jedhanii ministeeraatu jira ministeera sanitti maastaawoqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanitti appilaay godhee. Gaazexaa afaan Oromoon hin barreesse jennaan jalaa ta'uu isaaniin afaan Oromoodhaatiin hin ta'u tokko kan lammeessaadha. Gaazexaan piraayiveetilii barreeffamu biyya tana keessatti hin hayyamamu jedhaniin yeroo sana hundaan beekaa dhugaadha. Dhibba kudha sagal torbaatamii sadii keessa.
Profeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Profeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jirru galmee jechootallee qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii hojii baree dheeraadhaa keessa ture maaliif nama hedduu jechoota fa'aa gaggaafachaa ture bara toora bara diigamii kana fa'aa irratti hojjechuu hin oolu akka ilaalutti. haga bara dhibba kudha sagal sagaltamii fi afur yeroo sanatti baasee achiin dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa tures haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eega beekumsaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture keessattuu namoota bakka garagaraatirraa dhufan gaafachaa ture afaan jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama ka jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture as bara sagaltamii fi afuritti natti fakkaata kan hojiirra oolche Piroofeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinuu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Piroofeesar Mahadiin abbaa ijoollee afurii turan. Maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22,25,31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.